iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku mugoroba na metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu gitondo muri kumwe na venuste nshimiyimana dore ingingo nkuru twabateguriye perezida w'uburundi evariste ndayishimiye yavuze ko igihugu cye cyari cyemeye ko petero buyoya yashyingurwa ku butaka bw'abasekuru umuryango we jewe waratumye umuntu aza kumbaza ubwo mbega ubu none ngo umuntu atoronka uburenganzira bwo guhambwa mu gihugu cyiwe naciye ndamwishyura nti umurundi wese arafise uburenganzira bwo guhambwa aho ibisekuru byiwe biri perezida ndayishimiye abivugiye mu kiganiro mbwirwaruhame aganira n'abanyagihugu ndetse n'abanyamakuru mu mujyi wa nguzi muramwumva mu kanya mu rwanda mu karere ka bugesera mu murenge wa kamabuye abahatuye baravuga ko nubwo umwaka urangiye mu mahoro bahuye n'ibibazo by'izuba byatumye imyaka yabitera turashonje cyane izuba ryaravuye ibigori byera bamaze kwameze kureba n'ibigori niko bimeze cyakoze gusa udushyimbo nyine ababashe guhinga kare baratoraguye ubwo nyine ni ubwo buzima twibereyemo abatuye mu murenge wa kamabuye kimwe n'abandi bahaye mugenzi wacu asumita kabuyi ubutumwa bwo kwifuriza ibyiza abavandimwe n'inshuti mu mwaka utaha turabatumukira mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi umugambi wa kenya wo gufungura amashuri mato n'ayisumbuye mu cyumweru gitaha urimo guhura n'intambamyi zituruka ku ishyirahamwe ry'abarimu bavuga ko amashuri atiteguye neza gukurikiza amabwiriza y'ubuzima agamije gukumira ikwirakwira rya virusi ya korona bavuga ko amashuri akeneye byibura umwanya ukubye kabiri wari uhari mbere ya covid cumi n'icyenda kugira ngo abana batandura abana b'abanyakenya babarirwa muri miliyoni cumi n'esheshatu byitezwe ko bazatangira amasomo ku wa mbere nyuma y'ihagarikwa ry'amashuri rimaze amezi hafi icumi bitewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ubwo yasuzumaga uko amashuri yiteguye ikisomo ku wa mbere minisitiri w'uburezi george magoha yavuze ko guverinoma izakoresha miliyoni ijana na mirongo icyenda z'amadolari kugira ngo amasomo abashe gukomeza agasaba kuzayakoresha icyo azabagenewe cyakora nicolas gatemiya umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abarimu avuga ko bitazorohera amashuri gukurikiza ibisabwa mu kurwanya virusi ya korona bitewe n'uko miliyoni mirongo ine z'amadolari yahawe amashuri abanza adahagije amashuri yo muri kenya azaba agomba gushyira ingufu mu bikorwa by'isuku atanga amazi meza yo gukaraba intoki imiti yica udukoko ku ntoki n'udupfukamunwa kugira ngo barinde abana icyabahungabanya mu bigo by'amashuri abaturage bo mu bwoko bw'abashona bafite inkomoko mu bihugu byo muri afurika y'amajyepfo bishimiye intambwe bagezeho y'ubwenegihugu bwa kenya nyuma y'imyaka batagira igihugu biti cyabo nazizi dube ni umwe mu bashona igihumbi na magana arindwi n'abanyarwanda igihumbi na magana atatu bahawe ubwenegihugu na kenya muri uku kwezi nyuma y'imyaka batagira igihugu avuga ko nyuma y'ibibazo banyuzemo by'imibereho y'abatagira igihugu biti cyabo bishimiye kumva ko ibyo birangiye hakaba hatangiye ubuzima bushya kugira ibyangombwa byemewe n'amategeko ku bashona bivuze ko bashobora kubona serivisi za guverinoma bashobora kwiyandikisha bashobora kwaka inkunga cyangwa inguzanyo mu bigo by'imari abashona bagiye muri kenya mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu nk'abamisiyoneri baturutse muri zimbabwe ariko ubwo kenya yahabwaga ubwigenge n'igihugu cy'ubwongereza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu ibihumbi muri bo batakaje amahirwe bari bafite mu myaka ibiri yo kuba abenegihugu bo n'abana babo abandi bashona igihumbi na magana atatu nabo bategereje kuzuza impapuro basaba ubwenegihugu impuguke mu by'umutekano za nigeria ntizemera ibivugwa n'abategetsi ko umwuka mubi hagati y'abahinzi n'aborozi ari wo watumye haba ishimuta riheruka muri leta ya katsina mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu abanyeshuri b'abahungu barenga magana atatu bagizwe ingwate mu ntangiriro z'uku kwezi ariko nyuma bararekurwa abategetsi bo muri iyo leta ya katsina mbere bari bamaganiye iryo shimutwa ry'abana b'abahungu magana atatu mirongo ine na bane ku duce tw'amabandi yari yaranashimuse abandi bantu agamije ingurane muri iyo leta nyirizina nyuma abayobozi baje guhindura imvugo berekeza iryo shimutwa ku borozi bari bafitanye ibibazo n'abahinzi mu bijyanye n'uburyo bwo gukoresha ubutaka cyakora komiseri wacyuye igihe muri polisi akaba anasesengura ibijyanye n'umutekano lawrence arobi ntiyemeranwa n'abatekereza ko aborozi ari bo bagabye ibyo bitero avuga ko nta kibazo aborozi bafitanye n'abayobozi b'ibigo by'amashuri cyangwa abanyeshuri ku bwe ngo ikibazo bagifitanye n'abahinzi mu bijyanye n'aho bashobora kuragira inka zabo agasanga nta sano riri hagati y'ishimutwa ry'abanyeshuri n'ubushyamirane bw'abahinzi muri Malawi inkiko zatangiye guhana zihanukiriye abakora ibyaha byo gufata abagore n'abakobwa ku ngufu kugera ku rwego rwo gukuba kabiri ibihano zibafatira abaharana uburenganzira bwa muntu bakunze kurega inzego z'umutekano n'iz'ubucamanza ko zidakora akazi kazo muri ibi bibazo barakomeje barahirimbana none ibitangazamakuru bitangiye kubona impinduka zitunguranye mu manza ubusanzwe igifungo kiremereye zari zikunze kubaha nticyarengaga imyaka icumi ariko noneho abantu batunguwe cyane nk'irirongwe umurwa mukuru wa politiki wa Malawi urukiko rukuru rwakatiye mu cyumweru gishize umugabo w'imyaka mirongo itatu y'amavuko gufungwa burundu kuko yafashe ku ngufu akana k'agakobwa k'imyaka icumi akana gatera sida mu kindi cyumweru cyabanje urukiko rw'i Blantyre rwakatiye umugabo w'imyaka mirongo ine n'ibiri y'amavuko gufungwa imyaka makumyabiri rumaze kumuhamya ibyaha byo gufata ku ngufu umwana w'umukobwa yareraga utari uwe akaba nawe yaramuteye sida amakuru tuyasoreze muri bosniya aho abimukira baturuka muri afurika aziya no mu burasirazuba bwo hagati ejo kuwa kabiri bari bategereje mu mbeho imodoka za bisi zo kubakura mu nkambi yahiye igomba gusenywa mu burengerazuba bwa bosniya cyakora nta masezerano ahari y'aho bagomba kujyanwa abimukira barenga ibihumbi icumi baheze muri bosniya mu gihe bari bafite icyizere cyo kugera mu bihugu bikize biri mu muryango w'ubumwe bw'uburayi uyu muryango wateye inkunga bosniya ya miliyoni mirongo itandatu z'amafaranga y'amayero kugira ngo yite ku bibazo by'abimukira ubu warahiriye kuyongeraho izindi miliyoni makumyabiri n'eshanu z'amayero wakomeje gusaba abategetsi kubona ahantu hasimbura inkambi ya ripa idatunganye ari nako baburira ku makuba ashobora kwibasira ikiremwamuntu
urakoze jeniya mukankusi utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuributse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu naho ku mbuga za yutube facebook na instagram aderesi yacu ni vowa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru yacu tuyahere mu burundi perezida w'icyo gihugu evariste ndayishimiye yasobanuye ko petero buyoya wigeze kuba perezida w'uburundi akaba yarashyinguwe kuri uyu wa kabiri mu gihugu cya mali nta cyubahiro leta yari kumuha kubera ko yafatwaga nk'imfungwa nyuma y'urubanza rwamuhamije icyaha kandi imfungwa ikaba itemerewe kwidegembya yemeje ko yanemereye umuryango nyakwigendera buyoya kumuzana kugira ngo ashyingurwe ku butaka bw'abasekuru ariko ntiwemera kubikora gutyo yabitangarije mu kiganiro mbwirwaruhame n'abanyamakuru ikiganiro cyabereye ingozi tumwumve kera genda abwire amategeko niwe muza murayasoma amategeko agenga igihugu burya aratomoye aratomoye none murigira mubona uwufunzwe aza gutora murabona uwufunzwe aza gutora ni uko ataba afite imyaka ikwiye yo kuja gutora kubera iki genda musaba amategeko icyo avuga genda murara hari liberite politike aba afise iyo aba yarayifise aba apfuzwe none mwebwe ntimuzi gutandukanya uwamaze gukubitwa intahe mu gahanga n'utarakubitwa intahe mu gahanga ntimuzi kubatandukanya mu gifaransa bavuga eprezime inosa umuntu ataraciribwa urubanza none uwacira urubanza nawe irekupable none ntiwumva yuko abapfuye none leta hari resiponsabite isigaye imufiseko abasigaye umuryango abasigaye umuryango aho rero mubitegere n'ejo n'ejo bundi rero ntajye usubira gukora ikosa kuko murumva ingaruka murumva ingaruka z'ukora ibyaha murabyumvise ico nicigwa murabyumvise ingaruka z'ukora icyaha ntusubira kuronka uburenganzira bwo kwidegembya nk'abandi leta emwe kugaburira hera kugaburira kuko ugumura umuntu hagati y'akazina muntu gabo umenye yuko ahandi umuryango niwo ukugemurira murumva rero ragira abantu bose mwumva ingaruka z'icaha muri ijambo ry'imana bavuga ngo ingaruka y'icaha ni urupfu muvyumve rero no mu gihugu none imana yonyene ingaruka y'icaha ni urupfu ku mana nyene ikigogwe nyene vyose none mwumva ko abana b'abantu naho bimeze gute eh kandi mumenye ko leta ikorera abenegihugu bose none murazi burya ikintu cya mbere leta yitaho gukingira ni uwakozwe ko n'icyaha icyo bita victime niwe muntu wa mbere leta itegerezwa gukingira nicyo gituma rero leta ntiraba umuntu umwe umwe iraba igihugu cyose abakozwe ko n'icyaha n'abo kitakoze ko urumva bose baguma leta ibakurikirana mu wakozwe ko n'icyaha murumva nawe ingene aca afatwa mu gihugu nagira ndakubwire yuko burya umuryango we jewe waratumye umuntu aza kumbaza ngo mbega ubu none ngo umuntu atoronka uburenganzira bwo guhambwa mu gihugu cyiwe naciye ndamwishyura nti umurundi wese arafise uburenganzira bwo guhambwa aho ba ibisekuru byiwe biri arabifitiye uburenganzira je mbere nari nzi ko bazomuzana mu burundi kandi je ndazi yuko baci bavuga ngo ngo- ngo raba rero ngo leta abyeyi ngo ni sawa kuko bari bazi ko leta itokwemera mugabo umuntu uwo ari we wese arafise uburenganzira bwo guhambwa ahari ibisiga ibisigisigi vya basekuruza na basekuru kandi ntibababajwe n'uko leta atakizokora ntivyababaje kuko barabizi ereka nabo ni incabwenge Eh, nuko hariho abashaka kuyobagiza gusa bazi ingene bimeze perezida evariste ndayishimiye mu ijwi ryafashwe na mugenzi wacu eloge wiri kaneza nongereho ko umukuru w'igihugu cy'u burundi yagarutse ku bibazo bijyanye n'umubano n'amahanga avuga ko wifashe neza yatanze urugero rw'abahagarariye ibihugu byo mu bumwe bw'uburayi bagiye kumureba mu minsi ishize kugira ngo batsure umubano yavuze kandi ku mashyirahamwe yafunzwe yemeza ko yari inzira umuryango mpuzamahanga wanyuzagamo inkunga perezida ndayishimiye yavuze kandi ko ibarurwa rifatiye ku bwoko mu bakozi ba leta n'abigenga yavuze ko abavuga ko rigamije umugambi mubi ari urwitwazo asobanura ko ahubwo leta yasanze isohora amafaranga menshi y'imishahara y'abakozi batabaho mukomeje kumva ijwi ry'amerika tujye mu rwanda mu karere ka rusizi ahavugwa ikibazo cy'abana baterwa inda nyuma bagatereranwa n'imiryango bavuga ko bitaborohera kubonera ibyangombwa nkenerwa abo babyaye bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha mu buryo bwo kubona ibibabeshaho hamwe n'abana babo inkuru irambuye temistokle mutijima Kubyara umwana wa kabiri ari ubushobozi nabuze inzara yagiye kunyinjira mu nzu n'uwo mwana n'ubundi uwo mugabo ejo ndabona byose ni kimwe ndemera byabaye ibibazo uyu mwana w'umukobwa duhimbye akazina ka mahoro akomoka mu murenge wa kamembe w'akarere ka rusizi ari naho atuye ku myaka cumi n'irindwi afite abana babiri umukuru muri bo afite hafi imyaka itatu naho umuto akagira umwaka n'amezi abiri ku myaka cumi n'ine y'amavuko nibwo yatewe inda y'umwana wa mbere uwayimuteye ahita atoroka ivuka ry'uyu mwana we wa mbere ryateje intonganya nyinshi mu muryango zanamuviriyemo kuva iwabo mu rugo akajya gushaka uko yakwirwanaho ibyo avuga ko byabaye intandaro yo kongera guterwa inda namaze kubyara umwana wa mbere iwacu bagoma bampohotera bantuka bambwira ibintu byinshi ngo ndi indaya ngo nameniranye ngo nabaye ikirumbo ngo ndi uwo kubahombya gusa najya gushakisha bakandaza hanze n'umwana imibu ikamwica n'ubundi n'umwana akarwara nta na mitiweli afite mfata icyemezo cyo kugenda nkajya kwikodeshereza inzu ngezeyo nibwo nagumye mu nzu mbona umugabo araje arambwira ngo agiye kunyishyurira inzu ngo ndetse ngo arahe kubera ikibazo nari mfite ndemera nandewe inda y'uyu mwana wakorewe iki si ikibazo mahoro yisangije wenyine kuko abenshi muri aba bana batewe inda batarageza ku myaka y'ubukure batangira guhangana n'ubuzima bukarishye ibi basaba gufatanya inshingano zo kwirera bo ubwabo hamwe n'izo kurera bo babyaye muri ubu buryo ari nabyo byabaye kuri aba bagenzi be bandi nk'ubu ngubu nimba nagiye baravuga ati he diana nagiye gutwara umugabo w'abandi naba nagiye mu isoko natanka saa moya akambwira ati n'ahandi wari uri wari uri mu mu ndaya nahuye n'ubuzima bubi n'umwana akajya nsaba ibyo kurya nkabibura basi nyine bihita mpitamo kujya ngenda nshakisha nyine imibereho nyine nta n'iyo mbona n'ubuzima n'ubundi burandya narigaga ubwo nyine maze gutwarira kwiga biba birahagaze nyine ntangira guhangana n'ubuzima umwana wanjye afite imyaka ine ku myaka ine urera umwana wenyine ubaho gutema n'umwana wawe ndagenda nyine nga- nga- ngahingira abaturage nkagenda nka- ngafurira umuturage ayamo igihumbi nyine nkaguriraho umwana umwenda nkanamubonera n'isukari kubonera iby'ibanze bya nkenerwa bo babyaye ni ingorabahizi ku buryo no kubishyurira ubwisungane mu kwivuza kuri bamwe bidashoboka mituweli nta niyo turatanga kuva yavuka abanza aba afata umwana ntarwara se ararwara tukamuvuza kinyarwanda Ya nta mituweli ngira nta- n'umwana wanjye ntayagira mva ni ukuri pe iyo arwaye ni ukugenda iyo mbonye igihumbi njya kuri farumasi nkamugurira imiti ubwo bushobozi nabwo yo ntabufite nuko nyine ari- arihangana nk'ubu ngubu a- agize ikintu akarwara cyane nabigenza ne nyine ko na- yapfa aba rero bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha kubona ibibatunga hamwe n'abo babyaye cyafashwa nyine nuko badufasha natwe tukareba ko twabona amafaranga natwe mwana hano iwacu bakamera neza cyangwa natwe bakaturihira amashuri tukajya twongera tukiga keretse hari nk'ikintu kije kikavuga ati mugombe musubire ku ishuri twasubira ku ishuri cyangwa se batubwira ngo mujye kwiga imashini tukaziga waba wiga no gusuka ukabyiga nabyo kuko byajya biguha igihumbi ukagurira umwana isukari cyangwa wabona igihumbi ukagura n'agapantaro k'igihumbi nize gusuka nizi- niga imashini ariko muri ibyo byose nta kintu na kimwe bimariye kubera ko nta bushobozi mfite bwo kugira icyo nageraho inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi zabwiye ijwi rya amerika ko zirimo gukorana n'indi miryango nterankunga mu gushakisha amikoro yo gukemura ibibazo aba bana babyaye imburagihe bahura nabyo bwana emmanuel nsigaye ni umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri aka karere ni ukubahuza n'amahirwe yose ahari mu karere kuko manga kuri aba bafatanyabikorwa bose tuba turi gukorana ariko no mu ngengo y'imari y'akarere ni ikibazo tugiye gutangira guteganyiriza ibyo dushobora tugatangira kugenda tubikoraho ari abasubizwa mu mashuri bagasubizwa mu mashuri ari abajyanwa mu ma- mu mashuri y'imyuga tukabashyiramo ariko n'abamaze no kuyiga nabyo nk'ubuyobozi bw'akarere tugatangira kugenda tureba ngo ese turabunganira gute turabafasha gute ariko ibyo tutanakemura turateganya gukomeza gukomanga ku bafatanyabikorwa bose dufite mu karere kugira ngo tubafashe gukemura ibyo bibazo icyaha cyo gusambanya no gutera inda abana batarageza ku myaka y'ubukure kiri mu byahagurukiwe mu rwanda aho giteganyirizwa ibihano bikarishye bishobora kugera no kugufunga ubuzima bwose ku wagihamijwe nyamara inzego z'ubutegetsi zigaragaza ko hakiri inzitizi mu kugenza iki cyaha n'ibindi bigishamikiyeho bitewe n'uko ahenshi binyuze mu bwumvikane bw'imiryango abagikoze bagihishirirwa kugeza ubwo batoroka inzego z'ubutabera badakurikiranwe ahandi naho abana bakizezwa amafaranga kenshi birangira batanahawe kugira ngo bahishire ababateye inda nko mu karere ka rusizi ubutegetsi buvuga ko ubu habarurwa abana nk'abo batewe inda barenga magana atatu na mirongo itandatu ariko ibirego biri mu nkiko bikaba bisaga agati ijana gusa temistokere mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda ijwi ry'amerika ikomeje kubifuriza kuzasoza neza uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri tukinjira muri bibiri na makumyabiri na rimwe amahoro tuzakomeza kandi kubaha urubuga kugira ngo mwifurize ibyiza inshuti n'abavandimwe mu karere ka bugesera mu murenge wa kamabuye aho ni mu rwanda abahatuye baravuga ko nubwo umwaka urangiye mu mahoro bahuye n'ibibazo by'izuba byatumye imyaka yabo itera ubutumwa bwabo babunyujije kuri mugenzi wacu asumita kaboyi nitwa nesaba nadine nadine wowe urapanga gusoza umwaka gute se panga kuwusoza neza muramuka zanjye aheruka kuva kusura yampaye umwaka nzawutegura neza nta ribi aho ugira abo wifuza gusoza umwaka neza rero ni muramuka zanjye n'abo n'abo kuri data wacu na ba mukuru wanjye n'abo ku bagabo banjye bose nitwa mukabayezi esperance Mm, umwaka dusoza se nyine kubona tubangamiwe n'izuba kuwusoza nyine imana nidufasha tukawusoza neza tuzishima ariko inzara iratwishe hano hari inzara ko hano hose naciye murimo ko gusarura ibishyimbo nk'uko ari ku muhanda turashonje cyane Eh, izuba ryarapfuye ibigori igihe bamasa ko kwameze kureba n'ibigori niko bimeze cyakoze gusa udushyimbo nyine ababashije guhinga kare baratoraguye Eh, ubwo nyine ni ubwo buzima twibereyemo ni mbese ikibazo dufite kituremereye n'iri zuba mutware we turi kumwe abavandimwe banjye famiye aho nashatse n'aho navutse bose bagira umwaka mushya Eh, n'abandi banyarwanda bose muri rusange hano muri kamabuye mwebwe murimo gupanga gusoza umwaka gute hano muri kamabuye rwose umwaka izuba ryara- ryaracanye cyane turi abahinzi nta- nta kintu twejeje kandi namwe murabibona naho twahingaga ku mazi hari ahatwatse ariho twakoraga imbuto n'ibihingwa nk'ibijumba n'ibirayi n'imbuto nk'ibitunguru n'inyanya n'ibindi biribwa barahabatse bavuga ngo iki barahatwatse nyine bahashyira mu maboko ya leta hanyuma rero ubwo ni ukuvuga ngo muri- murimo gusoza umwaka nabi nabi ubu turimo turawusoza nabi kubera ko nta mafaranga cyane cyane twe tugituriye niho twakuraga amafaranga none kuva twarahavuye nyine urumva ko ubuzima budukomereye hanyuma ugira uwo wifuriza umwaka gusa gusa mbese ubu ntabwo wavuze n'izina ryawe ugira abo wifuriza gusoza umwaka neza nitwa rwamakuba elisa nkaba ntuye muri kagenge umurenge wa kamabuye nkaba nifuriza umwaka mushya inshuti zanjye zose bazi na porotazi na sengimana n'abanyarwanda bose muri rusange ijwi rya mbere ujya uryumva Eh, ndagikomeye tuzi ba mukankusi tuzi ba abarundi ba ndera ba fideli niyo ngabo tuzi ba ni benshi ni benshi nuko turi kubibagirwa nabo bagira umwaka mushya rwose uza- bazawurye ntuzabarye genda imana alphonse nakwifuriza umwaka mwiza data w'ubukwe n'amabukwe bitwa bande bari he bari mu ntara y'I Bu- i butare n'abaramu banjye bose n'umukecuru wanjye urategura gute se kurangiza umwaka kurangiza umwaka ndabyitegura neza kuko ndabona ngiye kuwusoza neza kandi nta byago nawugiriyemo ndacyawishimira Mm, nishimiye gutangira undi neza njyewe nitwa nzabahimana evariste nka iwacu njyewe ubwanjye nkaba ntuye mu karere ka nyabihu nkaba naraje gukorera ahangaha muri kigali gusa byo mu buzima busanzwe umwaka twari turi kuwusoza neza ariko mu byerekeranye n'ubucuruzi ubona mbese ibintu byarahindutse amafaranga ari makeya abakiriya baza buhoro buhoro n'ubu mu gihe cyo gusoza umwaka ntabari kuza kuko nk'ubu ngubu ari nko kwishimira nko gusoza umwaka kw'abantu amafaranga ahari ubu ngubu bakagombye kuba bicaye ahangaha wenda bari kugura utuntu runaka nangwa se banywa nk'agafanta none uri wenyine none ndi njyenyine urabibona uko bimeze ubu amafaranga ni make rwose hari mama nasize mu rugo hari bashiki banjye bari mu rugo n'abandi bavandimwe bose baba banzi ndababwira ngo bazagire umwaka mushya muhire banyita ndayambaje emmanuel uri he utuye he ndayambaje ntuye ntuye mu murenge wa bumbogo mu mu kagari kangara umudugudu wa ruraza ni bande bifuriza kuzasoza umwaka mm, neza no gutangira undi neza Eh, ndabifuriza mama wanjye na papa wanjye na mwishywa wanjye witwa dorotiyo umuhoza na muramu wanjye utuye ku mugina mu karere ka kamonyi witwa noseni nkenekene na mushiki wanjye umugore we witwa korodine w'imana na mwishywa wanjye witwa umwana wabo witwa vensa ni bande wifuriza kuzasoza umwaka neza cyangwa se no kuzatangira undi neza ni umukecuru wanjye witwa mukarutesi na diyatirisa Mm.
ari i huye mu majyepfo Yego.
hamwe abagarafurere banjye yewe banyita mukomeza amahirwe verigiste nkaba nifuriza umwaka mwiza inshuti yanjye iri mu karere ka muhanga bita uwizeyimana fideli n'uwo bita safari teogeni ambifuriza kuzasoza umwaka neza kwizigira Jean Claude aha ni muri bugesera mu murenge ni kamuvuye hanyuma ni bande wakwifuriza gusoza umwaka neza ukamwifuriza Mm, nk'ababyeyi banjye basigaye basigaye i burundi bitwa bande harimo jean marie na kamurira na mukeza na mukuru wanjye nemeye na dadinye ndabasuhuza cyane mbabwira ko mbakumbuye
nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashye twongere twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo
bamwe mu batuye mu karere ka bugesera mu murenge wa kamabuye hano ku ijwi ry'amerika turabifuriza guhinga mu keza korora mbuzi gakamwa umwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe uzababere uw'amata n'ubuki turatumikira kandi impunzi z'abarundi n'abanyekongo batuye muri teritwari za fizi na uvira mu majyepfo y'iburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ubutumwa bahaye mugenzi wacu vedaste ngabo jewe nitwa kamwemwe lewisi ndifuriza umwaka mushasha umuryango wanje uri mu ntara ya bubanza komine gihanga uwa mbere ni mutama wanje uwo bitwa bavumiragira manase na mama wanje bita na nyungu regina na bene wacu nefutari bari kumwe na mwene wacu ari mu bugande bamwita jisite na mwene wacu ari mu bugande bamwita Ji- ashere n'uwo mwene wacu ari kenya nairobi bamwita jonata ndayizigiye nagomba kubahumuriza akababaro bafise ku mwana tuheruka kubura bihangane na jewe nihangane ndi kure ndi mu nkambi ya rusenda nzotaha ariko kubaraba umunsi bashinze mbo nagomba kuramutsa abo bandi bose ba- mu muryango wose bari kumwe babantahirize mu rusenda turakomeye ikibondo cyanjye nibarutse kirakomeye twese turi kumwe n'umudamu neza cyane nta ngorane nitwa ntakirutimana augustin nkabandi ngaha mu ikambi yo mu rusenda nkaba nashaka kwifuriza umwaka mwiza inshuti zanjye n'abagenzi Eh, ababyeyi banjye bari burundi mu ntara ya cibitoke eh, uwitwa matiyasi nahimana n'umubyeyi wanjye witwa rozari eh, bari muri rugombo Eh, nkaba nashaka kandi kwifuriza umwaka mwiza inshuti yanjye twahoranye kera uwitwa Eliya yagiye muri Afurika y'Epfo Eh, hari n'umutama nkunda cyane yitwa Guido nawe nyine twagiye gutandukana ari Kigali mu Rwanda Eh, hari n'abandi nka mushiki wanje yarahitwa Rubarika muri Kongo Eh, n'inshuti yanje cyane uwitwa Ndikumana ari Bujumbura ni umupolisi w'igihugu Eh, hari na data wacu ari Ingozi witwa Ezekieli abo bose ndabipfuriza umwaka mwiza wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe njyewe muzuri
Utuye.
olivier utuye mu rutabura muri congo nifurije umwaka musha muhire mwene wacu ariwe petit frere muganiriza utuye mu gihugu cy'u Burundi bwa giriza ngira umufasha murumuna wanje utuye mu gihugu cy'u Burundi mu nkambi ya cyankuzo nifurije umuryango wanje utuye i bujumbura mu cibitoki umuhungu wanje witwa mwungura patrick n'abandi bose duturanye muri congo banumva mu rutabura minembwe hose mbifurije umwaka mwiza muhire uzabere amata n'ubuki nitwa irakoze fiston mba mu nkambi mu rusenda ndashimye kweri igi rya amerika ryajya kututemberera mu nkambi natashya na- nifuza ibonane nziza kwa mama wanjye yitwa gakobwa mundani aba mu- mu buyenzi mu bujumbura papa wanjye yitwa gwango hasani umwana w'iwanyu ari mu nkambi fiston ndabifuriza umwaka mwiza kandi imana ibahezagiye ariko rero no mu nkambi aho turi tushima imana ibyo turimwo imana ibahezagire kandi igi rya amerika babe baratugendera nini minsi ingene bariko baratugendera imana ibajya imbere mu migambi y'iwanyu n'iyiwacu imana ibajya imbere nitwa barikumwe ezekiel ndatahije mama wanjye siteri amagoyage mama wanjye ari muri provensi y'icibitoki komine bukinanya na zone ndora ndatahije na fredi na mushiki wanjye murekambanze na angela nizigiyimana na anita butoyi na makorata n'abandi bari muri uwo muryango ndabipfurije umwaka mushasha nitwa Nsengimana Esperance ndifurije umwaka musha muhire ababyeyi ba umubyeyi wanje bariyandurutsa Domina ari muri site Gisara mwifuriza musaza wanje yitwa Wakana Dezira na Jacqueline na musaza wanje ari ku gicumi na kabiri rya Gihanga Manirakiza Jean Claude ndabifurije umwaka mushasha muri Kongo turakomeye n'abana banje mugana naragize ingorane umufasha wanje aheruka kwitaba imana nitwa ni umupasitori nitwa kajumba umugisha esironi ntuye kuri gitavi nkora mu itorero rya metodisite libure muri hano muri congo Eh, nifuje gutashya abantu bakurikira no kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri na rimwe kandi nezezwa no gushima n'imana yabarinze muri uyu mwaka wose turangije natwe ubwacu yaraturinze mu bibazo bitari bimwe ariko turashima imana tahije abana bacu aho baherereye abantu bavuye kuri gitavi bose turabatahije aho muherereye hose imana ibaha imigisha tubifurije n'umwaka mushya muhire abavuye muri aka karere ka minembwe bose hirya no hino eh, turabatahije by'umwihariko abana banje abari mu rwanda maxime n'umuryango we mwungura n'umuryango we kamaro n'umuryango we batuye nairobi n'abakobwa bacu bose uwo muryango wa zebede utuye kampala turabatahije kandi twanejejwe n'intashyo yanyu mwatwoherereje yatugezeho byaratunejeje tubifurije umugisha w'imana mu mirimo mukora yose ngo imana ikomeze ibongerere uwo ni pasteur eh, Estron eh, Kajumbu wo mu itorero rya Methodiste Libre riri i Gitavi mu Minembwe aha niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na mukubili ya baro wamfashije kubagezaho aya makuru mbashimiye kuba mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi mwitegure neza kurangiza umwaka mu mahoro kuri mikoro mwari kumwe na veniste nshimiyimana mukomeze kugira umunsi mwiza